iyi mwumva ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi dusamiranira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri isanga ikiganiro cy'ijwi ry'amerika mukurikirana kuva ku wa mbere gushyika ku munsi w'imana ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu cyane cyane mu burundi n'u rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu n'intangere kugira duce irya nino ku byo tuba turiko turaganira abifuza kugira icyo bashikiriza muze kutwandikira kuri facebook muduhe nimero zanyu cyangwa mutange icyumviro cyanyu mutwandike rero whatsapp nimero yacu ni kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa gatanu guheze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umuryango w'abayisilamu ku isi waratanguye ukwezi witiriye ramazani aho bakumara mu bihe byo kwisonzesha no kwiyegereza imana cyane n'umugirwa bagira buri mwaka mu kiganiro muri isanga cyo kuri wa mbere turabira hamwe n'umutumire ibijyanye n'uwo mugenzo ndetse n'ibindi bibazo byerekeye idini rya kiyisilamu ku isi canke mu burundi mutumire dufise ni kasime jafare uh, n'umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu burundi nk'uko twabibamenyesheje kasime jafare turabaramukije Allô Allô Kasim Jafari muratwumva Allô Kasim Jafari muratwumva Biragoranye mu buhinga bwa telefone umutumire wacu ntitumwumva sinzi ingorane zibaye kuri telefone ariko mutwihanganire gatoyi tubandanye turondera umutumire ikiganiro ni muri isanga rero ikiganiro gica ku ijwi rya amerika buri wa mbere gushika ku munsi w'imana tukaba tugira turabire hamwe ibijyanye n'idini rya kiyisilamu risanzwe riri mu kwezi kwitiriwe ramadani nk'uko bama bikora buri mwaka nuko rero turiko tuvugana kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bibazo bijana bijanye n'iryo dini ry'abayisilamu mu Burundi ikiganiro rero ni muri sanga ikiganiro mukurikirana kwijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana egome turaro umutumire wacu arabonetse kasime jafare muratwumva
yego ndabumva ego muratubabarira twari twababuze kuri telefone ngira mu buhinga bw'ibyuma byari byatugoye gatoyi turabaramukije rero
ndagize mwiriwe neza ego me mwiriwe tubibutse ko kasime jafare avugira umuryango w'abayisilamu mu burundi tukaba tugira duce irya no- nino ibijyanye n'uwo muryango cyane cyane mu gihe basanzwe bari mu kwezi kwitiriwe ramazani ukwezi batanguye kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa gatanu guheze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ikibazo cya mbere i- ramadani mbega nk'abantu batari mu idini ryanyu ry'abayisilamu ukwezi kwa ramadani ni iki gufise iyihe nsiguro
Eh, ukwezi kwa ramadhani ni ukwezi kuja hara yandi mezi nkayo dusanzwe tuzi ari nzero ruhuhuma canke ayabandanya ukwezi rero kwa ramadhani ni ukwezi kw'icenda mu mezi y'icarabu uko kwezi rero kukaba ari ukwezi ko kwisonzesha uko kwisonzesha nako kukaba ari ukudafungura ku murango imfungurwa kutanywa amazi canke gukora imibonano mpuzabitsina ku bubatse kuva mu mutwenzi izuba ritaraseruka kugeza ku mugoroba eh, izuba rimaze kurenga Eh, ivyo navyo tukabisanga mu gitabo cera na korani ikigabane ca kabiri umurongo w'ijana na mirongo ine na gatatu aho imana ivuga iti emwe bantu mwemera twarabategetse kwisonzesha nk'uko twabitegetse abahabaye hambere hanyu aho rero ni kugira ngo mugire eh, ukwemera imana kubushitse Eh, uko rero niko kwezi kwa ramazani niko o, abayisilamu bose bo ku isi yose mihingo yose y'isi baca bisonzesha nk'uko nabivuze aho mu ntango bakareka gufungura no kunywa hamwe no gukora imibonano mpuzabitsina kandi si ivyo gusa eh, kuko hariho n'ibindi bintu kizira eh, aha baratubwira yuko kizira eh, umuntu ategerezwa kwirinda ububeshi turya tuntu twose umuntu ahora agira tw'ububeshi akirinda kandi eh, ibintu bijanye n'imishwano gushwana n'abantu ukagira inyifato nziza ukaba akarorero mu bandi aho rero bimaze kumera nk'uko niho uh, uba uriko uranezereza imana uba uriko urisonzesha hama imana ikakuraba ijisho ryiza kandi ni n'ukwezi ko kugwiza kwiyegereza imana ukiyegereza imana mu gukora ibiyihimbara ukirinda ibishavuza byose aho harimwo nko gusenga rwose gusaba imana bijya twita iduwa ukiyegereza imana ugasenga ugasaba izo duwa mbere ugakora n'ibintu twita eh, mu gifaransa la charite ukiyegereza abandi ukabafasha ukabaha ibibafasha Eh, ari imfungurwa ari bya nkenerwa ari nk'impuzu ugafasha boro ugafasha abantu bose babikeneye kugira ngo nyine ukore igikorwa cyiza cyo kwegereza imana muri uko kwezi kwa ramadani egome uvuze ibintu bica bituma ndonkira akajya kukubaza ikibazo uvuze ko ari ukwezi ko kwemera imana gushitse ko kwiyagira- kwi- kwiyegereza imana gushitse cyane ni ukuvuga ko ayandi mezi cyangwa ibindi bihe by'umwaka imana muca muyishyira ku ruhande
Ah, ku muntu yemera imana amezi yose nayo kwiyegereza imana no kuyikorera mugabo rero uku kwezi ni uko kurushirizaho kuko murazi yuko ah, abantu bashirwa n'utuntu twinshi ukuro ni ukwezi ko kwiyubara ko kwigaya ivyo vyose woba warakoze mw'ayo mezi yandi yaba yararenganye ukigaya ukiyegereza imana ugasaba ikigongwe ku byabaye mbere eh, ukanashingira intaha imana yuko ivyo bintu ikuja imbere ntuzonabisubiremwo Eh, aho niho nashatse kuvuga yuko ari ukwezi ko kwiyegeza imana cyane ahubwo ni uko kwirimbura mu yandi mezi yose aheze eh, ukiyegereza imana bimwe eh, bishitse kandi biboneka egome nk'abatamenyereye idini ryanyu eh, ku- ku- ku munsi ku munsi kuva tuvuge urabyutse gushika umugoroba ugashika mukoriki ibikorwa byanyu bipanze gute
ibikorwa ni nk'ibijya by'iminsi isanzwe umuntu ntaco yicara ngaho ngo nuko yisonzesheje abantu baragenda bakadandaza abantu baragenda ari mu gihe co kurima bakaja kurima umuntu arakora ibikorwa vyose yarasanzwe akora mugabo eh, ikizira gusa ni ugufata imfungurwa ni ukunywa ibinyobwa kirazira kandi no kubonana n'abakenyezi ku murango ivyo o umuntu abirekuriwe gusa eh, mw'ijoro hagiye yamaze eh, gufu- bitwita gufungurura ijoro ryose hama aho o- igita ikihari cerekana yuko eh, imana yorohereza abantu aho hambere ukwisonzesha kukiza umuntu yari arekuriwe gusa gufungura ikiringo kitarenze isaha imwe mugabo mu nyuma imana irabona yuko abantu ari abanyi- abanyentege nke iraborohereza babwira ati ni kuva hajya ku mugoroba mufunguye gushika mu mutwenzi izuba rigira riseruke aho rero imana ishatse korohereza abantu kuko iyo saha imwe hari n'abantu yahera muri abo bantu bahabaye ubwa mbere asa n'icyo barashyira ku munwa dukaca bakiri ko barabirondera ugasanga umwanya baheranye uwo yego me reka tu ndakubaze uravuze ikintu cyo gufungurura ku mugoroba no kuvuga ku murango nta wemerewe gufata ibifungurwa mbega ko dusanzwe tuzi ikibazo cy'ibifungurwa mu burundi n'ubukene mu bantu a- ari bwinshi bwateye ibi- ikibazo cy'ibifungurwa ntabwo mu bikena ku buryo bishobora kutaborohera na nyabujya muba mubikeneye ku mugoroba
ego ibyo birashika ku miryango imwe imwe ni nacyo gituma nk'uko nabivuze kare ko ari ikiringo cyo kwiyegereza imana aha rero niho uca ubonera abantu eh, bafasha abandi kuko mu gihe nk'iki abantu baritanaho bagafashanya eh, abafise bagaha abadafise hama n'abafise dukeyi bagaha udafise na dukeyi hama abantu nyene eh, bakiyungunganya bagahanahana utwo bafise n'abakora bakaja gukora eh, imana ikabahezagira bakaronka utwo bafungura ni ukuri ukwezi kurinda guhera eh, abantu uh, umutima mwiza ubaranga bafashanya nacyo gituma usanga eh, mbere eh, mbere ntitwavuga yuko mbere ari n'abayisilamu gusa bafashanya n'ayandi mashyirahamwe atari nayo y'abayisilamu arafasha kuko ni ibintu by'umubano mwiza abatayisilamu bakaba bafise nk'imfashanyo bakazitora bagaha abayisilamu bisonzesheje mbere aha ah, nomenyesha ko na leta eh, yafashije umuryango w'abayisilamu mu burundi mu kubaha amatoni cumi n'atanu y'umuceri murumva ko ivyo vyose ari ibintu vyiza cane byarakwiragijwe mu gihugu cose buri ntara iraronka mbere eh, n'abatari abayisilamu bararonka ihakoyoko kuko iyo uriko urafasha nturaba ngo mpanaka gusa kuko abashonje ni bose Mm.
ni abantu benshi aho o nta vyo gucagura biba bikirimwo abaje bose umuntu arabahereza hama bakaja kwikenura mu miryango yabo murakoze tubibutse yuko turi ko tuganira na kasime jafari umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu burundi turi ko tuca ijya n'ino bijyanye n'ukwezi barimwo ukwezi bitiriye ramadani ukwezi kwatanguriye ku itariki mirongo ibiri na zitandatu ku kwezi nyine kwa gatanu guheze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nk'uko twabivuze rero bwa mbere ni ikiganiro giha akaryo abifuza kugira icyo bashikirije ni ikibazo cyangwa intererano ufise umutumire muramubaza ikijyanye cyose n'idini ry'abayisilamu turafise kuri telefone meshake meshake mwiriwe
Mwiriwe.
ego me meshake muri he mwifuza gushikiriza iki
Ni ngahe Bujumbura aho bita mu Carama.
ego
Icya mbere mu ndamukiriza umutumire.
Eh, arabumva
Amamumbarize mubaze mubaze arakumva
nka twebwe tudasenga muri iryo dini.
Mm, Ramadani dusigurira gute?
mm, Canke mu gi- canke mu gihe bayitanguye.
mm.
Nta bantu bora bishika bakagira ingorane ko tubona nk'ubu mbona ibintu bitameze neza.
Mm, ingorane bwoko ki
Nk'ibi byo kubura ibifungurwa kubera je numva umenga ntibisanzura muri ico gihe.
Mm,
Eh,
ego me na nta kindi ufise
oya.
Egome. Egome Jafari Kasime Ramazani isigura iki?
nk'uko nabivuze tugitangura ramadani ni ukwezi kumwe mu mezi cumi n'abiri agize amezi ya kisilamu ukaba ariko rero kwezi ko kwisonzesha aha mbere n'ubusanzwe atari mu bayisilamu namubwira yuko iki kintu cyo kwisonzesha nticyaje gusa ku bayisilamu kuva kuri ba burahamu ba mose gushika kuri ba yesu ariwe twe twita isa ibintu byo kwisonzesha byaramyeho muramwumva bavuga ngo akarema natwe rero uku kwisonzesha tuvuga ko rwaje kuri twebwe gusa twarahamye gusa n'uko bitabera rimwe n'abandi twari duharura amezi eh, turabiye ingene ukwezi guseruka n'ingene kurenga ntiduharura nk'aya mezi yandi asanzwe ya nzero yoyo oh, nimba ntihenze umenga baraba i- i- ibirigo bijanye n'ukwezi ukwezi rero kwa ramazani ni ukwezi kuri mu mezi cumi n'abiri agize isilamu kukaba ari rero ukwezi twebwe twisonzeshamwo tugiramwo amafungo hama kuri iki kibazo kindi yavuze yuko hoba hari ingorane zishobora gushika zijanye no kubura ibifungurwa yego ni ni ikibazo rusangi zirabura ariko eh, nk'uko nabivuze aha- ah, imana irafasha abafise bagaha abadafise nacyo gituma twavuga yuko nabivuze kare ari ukwezi twita emwani dantrede de charite ukwezi bwo gufashanya no kwitanga ku bw'abandi Mm, aha rero abantu baraja ngaho bagafashanya mm, Eh, nacyo gituma uzasanga mbere kenshi eh, nka hajya ahantu hari imisigiti kenshi niho usanga bakunda gushikiriza ibyo bintu kuko ahari umusigiti umuntu atwara umusigiti niwe aba azi abantu b'abakene basengera ngaho iwiwe kuko oh, biraga- si byiza neza yuko umuntu aca agenda asegerereza ahubwo abantu nibo babona ati naka arakeneye kubera ingene abayeho mu kibano hama bakamuha haba mu ibanga bakamushyira muhira canke bagahamagaza ati nakana nakamuzuze duhurire ngaha tubahe ukuntu ukurumva Eh.
rero yego hariho ababura eh, mugabo aho bishoboka barafashanya bagahanahana bakagira amafungo bimeze neza murakoze turafise na inosa kuri telefone inosa mwiriwe
mwiriwe yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
Eh, je mpagaze aha mu kanyosha Mhm.
turiko ndakenshikirize kuri isha yavuze ngo ngo ni ikibazo c'amafungo Mm.
yego bamwe barafunga bamwe baravyorohereza abandi ntibavyorohereza je mpora mbona bamwe kenshi barafungura kandi ntibafungura ku masaha kandi n'abantu biyita ngo ni abayisilamu bo ku ntebe z'imbere wumva rero hariho a- abiyitira abayisilamu n'abatayisilamu hari hariho n'ikindi kibazo nagenda mubaze nyine ko batemera yesu kandi ijambo ry'imana ribivuga ngo jambo yamyeho jambo yamyeho ubwa mbere na mbere Ni- ni kubera iki iryo somo bataryiyumvirako hama bavuze n'ikindi co gufashanya co gufashanya utuntu n'utundi ngaha ko bari mu mafungo ndetse ko nababariye yuko ko bomfasha bakampa ikanzu canke agakofero kugira natwe dufashanye ne- ko nabibari mu mushehe katavyakurikije Ba- uru- we- wewe uri umuis- uri umuyisilamu wewe Hariho abadafasha inosa n'abafashanya I- inosa uri umuyisilamu
Eh?
uri umuyisilamu wewe
reka sinzi umuyisilamu umugabo yovyifuza nko kujamo umugabo nabo bareti bafashe nk'utuntu nk'inkofero n'iki baravyaha kandi bajya bukuru mu ntebe y'imbere noneho ba- ba- bafashanya gute Ego me murakoze reka duhe akanya Kasimu Jafari Kasimu Jafari ngo hariho abafungura ni ukuvuga yuko barenga ku mategeko y'idini muri uku kwezi Mm, kandi ngo baramwimye n'inkofero n'ikanzu mumwishure inosa
yego ndamwumvise inosa ku byo ashikirije mpereye kuri iki ca mbere avuze y'abantu batifunga idini yacu ibintu byose yarabyoroheje kuko yara- yari izi yuko hariho abantu b'intege nke aha ariko nimba hariho abatifunga eh, bivanye n'ububegeto bwabo ni ukuri barenga ku mategeko y'imana kandi nabamenyesha ko hariho eh, n'ibintu batege- bifatwa ari nk'igihano umuntu arenze ku mategeko y'imana mu byo kwisonzesha agafungura ku murongo cyangwa akanywa igihano ciwe ni uko aca yifunga amezi abiri iminsi mirongo itandatu ikurikirana adasivye n'umunsi n'umwe uwo rero n'umuntu aba yarigize n'ibigirankana agafungura canke akanywa ku murango canke akagira ibindi bindi nk'uko twabivuze nk'ivy'imibonano mpuzabitsina ku murango aho rero iyo minsi mirongo itandatu ayifunga adacishijemwo na rimwe mugabo rero hariho n'iyindi migwi y'abantu barekuriwe gufungura ku murango abo nabo twavuga nk'umuntu ari ku rugendo urugendo rurerure eh, uwo ararekuriwe gufungura cyangwa kuba ku- muri urwo rugendo rw'iwe hama akazoriha uku kwezi kw'iramazani kurangiye ari Uwundi ari muntu hagute ari ariko- hagute
babwe azori hagute
uriha nk'uwafunguye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uri ku rugendo uzoca usubira iyo minsi ibiri kandi wirihe muri ariya mezi yandi akurikira wisonzesha uko nyene uwo munsi umwe waciyemo Yego me tu- eh, kuba- Uwundi- kubagwayi kubagwayi nabo nk'abagwaye indwara zibasaba gufungura ku- ku ku buryo bw'amagara y'abantu abo nabo bazobiri hagute ego nivyo nagira nshike ko ku muntu nawe afise indwara agwaye eh, mugabo ari indwara zisanzwe azokira mu gihe ariko arivuza ararekure gufungura hama eh, akazoriha iyo minsi hama uwundi muntu nawe agwaye dufate nk'indwara zidakira n'amagara yamukitse aho uwo ashaja no mu rwego kandi rw'abasaza uwo muntu nawe ararekure gufungura ayo iyo minsi yose hanyuma wewe kubera n'ubundi n'ayo magara zo amukitse kubera ya zamubereye nabi ntazofata ngo azorihe kandi mu nyuma ahubwo icyo aca akora aca atanga imperezwa ku munsi wose yafunguye uca ufata nk'umukene ukamuha imfungurwa zihuye n'umunsi wose ibyo afungura saa sita no mu ijoro ku munsi wewe utafunze urumva muri icyo gihe uca utanga eh, ku bantu mirongo itatu kuri iyo minsi mirongo itatu utisonzesheje mugabo mu nyuma urumva ntuzoriha abandi bantu barekuriwe gufungura ku murango no kunywa ni ababyeyi bibungenze canke bonsa mu gihe babona yuko amagara y'umwana yogira ikibazo mu gihe yokwisonzesha canke nawe nyine mu gihe yibungenze yuko yohava agira ingorane z'amagara uwo nawe arekure gufungura akazoriha iminsi azoba yafunguye abandi bantu kandi nabo ni abakenyezi bari mu bihe byabo byo gutinyanka cyangwa umugore yibarutse yibarutse eh, ha- nawe nyene arafise uburenganzira bwo gufungura abo rero nibo bantu eh, barekuriwe ni- n'igitabo bashobora gufungura hama bakazoriha eh, ico gihe ki- giheze c'ama- co kwisonzesha Egome radiyo ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri sanga twibutse abadufatiye mu rugendo ko turi kumwe na Kasim Jafare umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turiko tuvugana ku kwezi kwa Ramazani ukwezi batanguye itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu guheze turafise telefone ku- kuri telefone turafise Jean Bosco Jean Bosco ndabaramukije Jean Baptiste murambabarira ndabaramukije Jean Baptiste Jean Baptiste Jean Baptiste ivyuma nti- ntivyadukundiye turafise Daniel kuri telefone Daniel mwiriwe
mwiriwe neza begome Daniel mushikiriza ikibazo canke iciyumviro
ego ntabwo ndamutsa n'umutumire yego arakumva
hanyuma bakangura ashimira umutumire kuri iki gikorwa cyiza cyo- cy'umugenzo mu idini ryabo yego hanyuma ikiba- ikibazo nashaka namubaze yavuze yuko ari ukwezi ko kugerageza kwiyegereza imana gusumba uko umuntu aba yaho- yahora ariko rero nkibaza nkibaza none kubera iki habaho ukwezi ko kwiyegereza imana kubera iki bato- batobigira iminsi yose na nyaburya umu- umukirisu atarekuriwe atarekuriwe na gatoya guhengama ngo a- ngo a- ngo a- ngo areke igikorwa cy'imana egome nda- Hanyuma- ndakwibutsa nda- uvuze umukristo a- abo saba kristo n'abayisilamu Oya, mubandanye ego, umuntu yemera imana yego yego Hany- yego hanyuma tura- turamenyeye kubona mu- mu bihe by'ibi- by- by'amezi y'iramazani yuko mu ba- mu bayisilamu usanga akenshi usanga i- mu- mu- mu gi- mu- mu kibano bimeze neza ariko mu mpera bi- i- uko kwezi guheze nawe uza wum- uza wumva nk'umuntu ya- yagize ya- yashaye ku wundi ngo ndagusomera iduwa kandi iryo duwa bavuga ati ndagusomera iryo- iryo duwa numva ngo umuntu ngo ashobora ku- ku- arimusomeye bivanye n'ingene baba barisomye ngo ashobora kumererwa nabi nimba ari aka- aka- agapfa sinzi rero iryo- iryo duwa iryo duwa nasi- nagomba asigura iryo duwa iryo ari ryo nuko byaba byemewe n'ibitabo byabo hanyuma egome ikindi yego ikindi ndagana mubaze ni iki- ni ikijanye nyarutse Mhm.
n'ibintu ni- n'ibintu dukunze kumva by- by'imihari Mm, by'imihari y'iterabwoba ishingiye kwi- kw'iri dini rya isilamu mm.
none wewe nk'u- nk'uwuserukira abayisilamu ibi- i- abivuga kwikara abishigikiye canke nabacafuza
egome eh, ara egome hari ikindi hari nyarutse Eh, hari nyarutse iki- nyarutse dufise benshi ba ikindi Mhm.
inyigisho- inyigisho zabo zo mu ikorowani Mm, n'iryo akora yabo mm.
hari aho hari abasigura bavuga yuko ngo hari inyigisho bigisha bakigisha nk'umuntu nk'iyo nk'iyo a- ah, ariko araharariye igikorwa igikorwa kijyanye n'imana yabo basenga y'uko naho yogira ingorane ajya mu ijuru nabyo bijya twumva ngo barashobora no ku- no kwiyahura ukazumva aguye mu bantu Ego, me- iv- ivyo ivyo bijanye ivyo bijanye niyo mihari Yeah.
i- imihari y'iterabwoba wari wabajije reka tumuhe akabikora Reka- akabikora avuga iz- izina ry'imana ngo ara Ru- none ibyo o, bila- birarekwe muri iryo dini ryabo ego me reka tumuhe akanya bamushyigikira idini ryabo ni ryiza imigenzo yabo ni myiza kabisa ego me reka tumuhe akanya yisigure ariko ikibazo ca mbere mubaza kubera ikindi minsi mutisonzesha canke mutiyegereza imana yari yacishuye Ne- Ja- Kasimu Jafare tubasabe mwishuri iki kibazo ciduwa iduwa ni iki nibi bijanye n'imihari y'iterabwoba bagiriza yuko ariyo mwidini rya Kiislamu
Mm, murakoze iki yaravuze ngo gusomera iduwa je nofata ko ari abantu batahura nabi kuko tuvuze iduwa ni ukuvuga ibisabisho iduwa ni ukuvuga igisabisho hama abishyiramo yuko gusomera iduwa bakabifata yuko ari gusomera umuntu wagira ingorane nibaza yuko ara- aba ari abariko barayumva mu migenzo y'idini yacu ya kisilamu kuko umuntu avuze ati ndagusomera iduwa biba ni nk'uko wabwira umuntu ati ngiye kugusengera gusengera umuntu nawe ni ukumusengera kuko imana imuyobore imukure mu bibi namba ariko ibi yagukoreye imana imuyobore Eh, mbere a- anagusaba ikigongwe umusengere imana imushyire mu nzira nziza hama kuri iki nacyo eh, yaravuze ngo imihari y'iterabwoba ni ukuri na- ahubwo bagihaye n'izina bijyanye bacitse yuko ari terorisme terorisme urumva n'ibikorwa by'iterabwoba aho hambere eh, byarabaho kuko kera idini ya kisilamu ikiza hariho abantu bayigwanya ni ukuvuga abahakanyi abo rero nibo baronderana n'umuntu atari eh, bambaye umuntu w'umuyisilamu kugira bamuburabuze idini ntitere imbere naco gituma aho hambere bavyita ngo ni jihadi jihadi no kuvuga kugwanira idini ry'imana mu buryo bwose bushoboka ariko rero dufashe ku kintu kihari ubu ivy'iterabwoba sinocita yuko ari igikorwa cy'idini ahubwo ni igikorwa c'abantu babifisemwo inyungu zabo kuko nta dini yigisha kuja gutera abantu kwituriza kuja kwica abantu je nafata ko ari igikorwa nk'ibindi bikorwa vy'ubukozi bw'ikibi kuko ubu idini ya isilamu ikwiye isi yose dufatiye nk'aha iwacu dusenga ku mugaragaro azana hajya duhamagara tuja gusenga bivugira mu mamikro nta n'umwe akubuza wambaye ikanzu ntawe ugutunga urutoke wambaye ingofero ntawe ugutunga urutoke none wumva woja kugwanya gute abantu batariko baragusotora bakwangira idini aho rero ku bwacu ku bwa komibu wari umuryango w'isilamu mu burundi ivyo bikorwa tubitera ivyatsi ijoro n'umurango aho twebwe ntiturimwo ni Ego- ibikorwa ego- n'imana idakunda Eh, ico nico mbona nobivuga Ego ko me- ku bwacu no mw'ikorowani shaka uyitembere yose nta nahamwe uzosanga bakubwira bati ngupfuye ngo wishe abantu gushikira mu ijuru ahubwo bitwigisha yuko mbere hajya a- wi- wiyishe wiyahuye uba uri umuntu w'umuhakanyi ahubwo uzoshikira muri jahanama abandi bita gihonomu kuko umuntu wese yiyahuye yiya- yiyambuye ubuzima kuvuga yuko imbere y'imana ni icaha E- gihambaye e- ego me tukiri kuri ico kibazo nyene mwebwe nk'indongozi z'abayisilamu muriko mukora iki mu bantu muyoboye kugira iryo bara ntirize ryigere ryumvikana mu gihugu c'u Burundi nkuko tuvyumva mu yandi makungu cane cane mu bihugu vy'abayisilamu ndetse n'i Buraya
twebwe icyo turiko turakora ahubwo ubu ubu turafise n'inama zihuza bose hariho nka CCB CCB ni ko- ni ni ishirahamwe rihuza amadini yose conseil confessionnel di Burundi ni ukuvuga duhuzwa n'amadini y'abakatolika y'abaprotestant hariho na senede conseil national des eglises di Burundi Mm.
rihuza abaprotestant n'abayisilamu twama twakoze amaseminere tuja gusigurira abantu ibijanye n'ivyo vy'iterabwoba ho hanyuma tukongera tugakoranya n'abarongoye abandi mu gihugu cacu mu by'idini baba mu nzego z'ugwaruka inzego z'abakenyezi n'inzego z'abayimamu aribo bajya basanzwe barongora amasengesho tubagirisha amahugurwa bagende bigisha aho bari hose kugira ngo ntihazogira abaza- abaza kubaca mu ryahumye babigishe iyo ngendo mbi iyo ngendo mbi imana idashima yo kuja kwica kiremwa muntu kandi bisanzwe bizwi yuko ajya amabwiriza mubona abandi madini yose natwe nayo nyine kirazira kwica kirazira kwica kirazira kwica abo rero eh, jewe nta kintu na kimwe mbona bariko barafasha Mm.
ahubwo eh, icyo twijukiye ubu ni ukwigisha abantu ntibahendwe kuko birashobora gusha ugasanga hariho abantu nkumbure babibona nk'amaronko baza batora abantu bakiri bato bababwira ati ngo tubandike ngo muzoje gufasha haba muri somaliya haba muri siriya haba hehe ngo muzoronka n'amahera kumbe ni abantu baba bagiye gutanga ubuzima bwabo bagapfirayo aha rero tumaze igihe tugira amanama na hirya y'ejo kwa gatandatu twari mu nama y'ibyo nyene Ego.
ijanye n'amahoro no kurwanya ihohotera rya kiremwamuntu Ego me- rero mura- ivyo bikorwa turiko turakora mura- muri kino gihe murakoze reka duha akaryo gabe nawe abazi gabe muri he gabe kuri telefone gabe uratwumva gabe turamutakaje reka dufate bariteremu bariteremi muratwumva
eh ndabumva neza cyane ego me munyarutse mwifuza gushikiriza iki
eh icyo nagira nje na- aha akantu nifuza kubaza ego bariteremi ego me telefone ziratugoye reka twakire varidese varidese nawe ari kuri telefone mwiriwe varidese ok reka tubandanye turabona yuko mu buhinga If you'd like to make a bw'ibyuma call, please hang bimeze up and- nabi nyakubahwa kasimu jafare tugiye mu bijyanye n'amategeko ya leta dutambukire gatoye ku- tuve ku idini twinjire ku bijyanye n'ibijyanye n'igihugu amategeko ya leta aheruka gusohorwa avuga yuko Ah, umurundi wese ahamagariwe kugira umugore umwe ndetse n'abafise abagore benshi agahitamwo umugore umwe akamwandikisha akaba ari we mugore wenyene yitwa yuko afise kandi baranahawe n'ikiringo mu gihe mu muryango wanyu tubona yuko mwemerewe kuba mufise abagore benshi ico kibazo ntimubona yuko kizotera ingorane n'ubutegetsi
dufatiye kuri icyo kibazo jedi yibaza ko atangorane kizotera kuko turavyeho nyine n'aho bivugwa mu ikorowani mu kigabane ca gatatu umurongo namba ntihe- mu kigabane ca kane umurongo wa gatatu biravuga neza yuko murekuriwe kwabira umugore kuva kuri umwe babiri batatu gushika kuri bane mugabo hakaba hari ikindi gice kibana kivuga giti mugabo mu gihe mudashoboye gukurikiza amategeko yo kwabira abagore barenze umwe ni ukuvuga ko murekuriwe gusa kwabira umugore umwe aha rero icyo nagira mbanze nibutsa ariko baratwumviza ni uko gutwara umugore arenze umwe mu idini ya kisilamu si itegeko si itegeko ahubwo gusa ni uburenganzira kandi si uburenganzira ku uwo ari we wese ni ku burenganzira bw'ubishoboye bw'ubifitiye ububasha ni ukuvuga rero yuko bifise ibyo nakwita amakondisiyo kugira utware kuva kuri umwe kubandanya babiri gushika kuri bane Eh, aho rero oh, bigeze k'urwo rwego eh, inzego zijejwe idini zarakoranye Mm.
mbere barandika n'ubwete bashikiriza inzego zibijejwe bamenyesha eh, a- a- ababijejwe mu- kuri izo ngingo zafashwe za leta mugabo rero gushika ubu eh, nomenyesha yuko ntituraronka inyishu kuri iryo kete ryanditswe turarindiriye twizeye yuko eh, abajejwe idini bazohamagarwa kugira ngo bashobore kukivugana n'abajejwe eh, intwaro n'abajejwe eh, igihugu kugira ngo ico kibazo ntikizozane induru mu miryango y'abantu ngaha mu gihugu cacu c'uburundi na cane cane mu miryango y'abayisilamu twovuga rero yuko eh, umuryango w'abayisilamu udashigikiye iryo tegeko rya leta
iryo tegeko rya leta rirashigikiwe kuko twasanze hariho n'abantu eh, bahora babyikikamwo ugasanga ntibari babifitiye uburenganzira aho rero bizoca bituma eh, idini ya isilamu nayo o, imaze kuronka inyishu no kwigera hamwe ni- ni- n'izo ngingo zafashwe natwe tuca dufata rero ingingo ibereye ahubwo iza gushigikira iryo tegeko rya leta eh, tubanje kuyumvikana ko na- na- n'abamenyi mu idini kuko muri kino gihe hariho amanama aguma ba- baca hirya no hino eh, ibijanye ni- n'ico kigabane kiri mu ikorowani bongera baraba n'iyo ngingo ya leta y'uko umugore akwiye kuba ari umwe mu rugo atavyo guharika bihari muri ico gihe rero tuzoheza eh, tubamenyeshe ingingo yafashwe mugabo ndizeye yuko eh, iyo ngingo ya leta atazoya atawuzoyica iruhande ahubwo eh, izoshigikirwa n'ingingo zivuye mu idini yacu ya isilamu ego metukiri kuri icyo kibazo nyine ndakigaruka ko mu kanya ariko ariko tubanze twakire vena kuri telefone vena mwiriwe ego me vena muri he mwifuza gushyikiriza iki munyarutse
ndi mutanguje navuga bikikiriza ikindi ni uko bavuga ngo ngo ngabitamo rwaro ngo umugore umwe amagate y'imana zawe uzako vena vena ntitukumva neza vena ntitukumva neza hagarara neza
alo ego alo ego ati ati ikiyumviro amategeko y'imana yavuga yuko umugabo arekurira kurongora abagore bane iyo leta nayo ni uko bavuga ko ngo umuntu arongora umugore umwe ingozo kwangurwa cyangwa barongora abagore bane gusa icyaha ariko deni basanga umurato bihahanirwa ku izina ry'iri
egome naho tukumva neza wa ushikiriza yu- usa n'uwumushyigikiye n- egome kasimu jafare vena asa n'uwubashigikiye
O, ego muri ico gihe rero o, nivyamara gutunganuka kuko ndibaza si ingingo mbi ahubwo n'ingingo izozifasha eh, abantu bubatse eh, kugira ngo bagire ingingo zibega kuko o, twarabonye yuko nk'uko nari nabivuze hariho abantu eh, babifata nk'uko umengo ni itegeko kandi ahubwo ari uburenganzira bakavyisha itegeko kandi badafise n'ububasha bwo gukurikiza amategeko yose ajanye n'ico kintu eh, co kwabira umugore arenze umwe egome reka twakire na jiji jiji muratwumva
ego ndabumva egome jiji munyarutse
ego nako numviriza umutumire ni ukuri ni byiza mbanze mu ndamukiriza arabumva
Ego. hanyuma nako ndumviza ingene yakarashikiriza ego leta nivyo isa n'iriko irabishira mu mu ngiro iki cemezo co kuba umuntu asaba abagore babiri azohitamo umwe mu bagore a- afise none ni ikihe kintu ko tuzi nko mu idini rya isilamu vyahora ari nk'umugenzo kubisi vyabaha akabikora bizogenda gute ko numva umengo nawe asa n'umengo ntabishigikiye ko eh, uwo muntu yozogumya abagore babiri we numva umengo ashigikiye yuko ku ngingo nshyashya bazavura ba- batanga yu- yuko ba- u- ari umugabo azahavura ahitaho umugore umwe ubu ariko bakoye kugira ngo mu idini ntihagire- ntihagire ibintu by'akajagari bizavura biteza
egome kasimu jafare mu mwishure
Eh, kuri ico kibazo eh, ndiko ndavuga yuko nshigikiye imigambi ya leta nk'umuntu w'umuntu nyine aba mu gihugu leta ifashe ingingo eh, imbere y'uko ugira icyo uhindura cose urabanza eh, kuko ntawe urwana na leta mugabo rero nk'uko nabibabwiye hariho inzego ziriko zirabikurikirana haba mu manama canke eh, donc abaserukira abandi mu idini bariko baragikurikirana berekana nk'uko nyene abivuze intambamyi zohaba mu gihe iyo ngingo yoca ifatwa uko nyene bukombe wumva nk'umugore afise bane ugaca bumva ati batatu ndabirukanye baragiye iwabo murumva yuko eh, iryo bari ibara kandi mu miryango mugabo rero n'ubu turacarindiriye kuko eh, gushika ubu eh, abajejwe abandi mu idini ntibarashikiriza ikintu kijanye n'iyo ngingo baba ba- bamaze kuvugana n'aba- n'ababijejwe kubera rero ko uno mwanya ntaco mbona noshikiriza coza kivuga duti turabishigika ijana ku ijana canke duti ngo ababafise ntibabirukane turacarindira ibizova mu iyo mibonano muri ico gihe rero tuzoheza tubishikirize nk'uko eh, bisanzwe bigenda iyo habaye ikintu dushikiriza haba mu maradiyo bavuga duti ubu rero idini ihagaze aha ku ngingo iyi n'iyi bivanye n'ivyo tuba twavuganye n'ababijejwe Eh, egome mu gihe bo- ba- baracavyiga mu gihe leta yoguma ihagaze ko leta ikorera ku banyagihugu bose itavangura itegeko rije rishikira bose kandi rigakurikizwa kuri bose mu gihe leta yoguma ahihagaze ikavuga yuko itegeko riteza gukurikizwa mu muryango wanyu mwovyifatamo gute
O, muri ico gihe je ndibaza ko eh, bibaye ngombwa eh, vyokwigwa kuko ndibaza ko eh, n'iyo ngingo nk'uko mm, nimba nibuka neza baravuze yuko ije ifatirwa abantu bobikora inyuma y'uko imaze gusinywa nk'abantu rero bamaze kubatwara ndumva ko abantu ntibyo bakora hama hageze ku bandi bashasha nabo bashaka eh, eh, gutwara abandi bagore barenze umwe ndibaza muri icyo gihe rero hoba si- sindamenya neza icoba mugabo twizere ko imibonano iriko iraba izovamwo inyinshi ku bibazo byose bishobora kuba ku kintu kijanye no gutwara umugore arenze umwe egome twakire jonase jonase muratwumva
twebwe turabumva e, mushikirize icyumviro cyangwa ikibazo
mbona nashaka kubanza gushimira uwo muryango w'abayisilamu mu burundi n'abayisilamu bose bavagera mm.
bo hanyuma rero kandi abese n'akabazo kamwe nashaka kubaza uwo mutumire mhm
hariho ikibazo yigeze kwishyura no kuvuga mwarimu mubajije kuba kubatama ni ukuvuga abari mu mu zabukuru n'abandi barwaye indwara zidakira ni ukuvuga iyo bari mu matungo bo ba- barega kureba gufungura umunsi wose mm.
ariko rero hariho ah, mu nyuma ikibazo yakurikira yuko iyo amafunguro yarangiye bashobora kuja baratanga ifungurwa ku bandi batishoboye bisimbura ya minsi batashobora gufunga yego
nakabazo kanje yo karata none iyo abatisho- ari abatishoboye badashobora kuronka n'iryo fungurwa bica bigenda gute
nico cyonyine
yego egome kasimu jafare mu mwishure
Eh, kuri icyo kibazo cy'uwo muntu abajije jonas eh, namwishyura yuko ari umuntu ashaje adafise n'ubushobozi icyo kibazo cyarabagijwe no ku gihe cy'intumwa yacu muhammad amahoro n'imigisha ye kuri we bamubaza ibintu nk'ibyo Ya- i- imana yaciye eh, imuvugiramwo aramubwira ati babwire bati abo bantu bose si ibibazo nk'ibyo babwire yuko amafungo ari rwanjye ni jewe nzi impembo y'amafungo aho rero imana ibibona yuko uwo muntu atabyo ashoboye urumva muri icyo gihe nta kintu na kimwe abaza kuvuga ngo azogaburira abatishoboye ngo iyo minsi yose muri icyo gihe imana yo nyene niyo yivugiye ati ibibazo byose bibananiye mu bindekere kuko amafungo ni rwanje kenshi umuntu bamwishyura bityo ikibazo cyiwe cy'abo bantu batishoboye badafise n'ubushobozi bwo kwisonzesha egome urakoze ikiganiro ni muri isanga kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'imana umutumire dufise kuri uyu munsi ni kasimu jafare avugira umuryango w'abayisilamu mu burundi turiko duca irya nino ibibazo bijanye n'uwo muryango cyane cyane mu gihe bari mu kwezi kwitiriwe ramadani turafise diomede kuri telefone diomede mwiriwe
Mwiriwe neza.
egome mushikirize ikibazo canke iciyumviro
Yego. Nde naje ni mwiza mazani na eh, ndamukiza mutumire. Salamu alaikum mutumire.
arakumva ngira ngo bandanye
Eh, namwana mu kijana gendo mu Isilamu.
mhm
Ego nashaka mwibaza ikibazo cya mbere. Eh ahamwe ahamwe tuna bamwe abagabo bamwe b'abisilamu usanga bashaka kubakana n'aba- n'abagore cumi mbe nkamwe mutwe muri leta y'u Burundi mu mu mwe leta yobibemera canke yobihakana mwoca mwifata gute canke bwe abisilamu ko bamwe bamwe twige atawurenza nka babiri mugabo usanga yarengeje abantu cumi vyoba biva kuki vyoba biva ku ku mu- ku- ku- ba- vyoba biva ku mafaranga yoba afise canke vyoba vyoba biva kuki akoze egome kasimu jafari mwemerere mu idini ryanyu kurongora gushika ku bagore bangahe aravuze gushika ku icumi ngirana baba barenze mwogira ico mubivuzeko
ego mu idini ya isilamu waba uwishoboye cyangwa ufise ibingana iki nta muntu n'umwe yemerewe kurenza abagore bane umva rero warenza bane umva honyine aba yamaze kurenga n'amategeko ari mu gitabo ceranda Quran n'icyo gihe rero eh, aho o- mbona icyo umuntu yamubwira ahubwo eh, wenyine yokwikebuka agakurikiza amategeko n'imigenzo y'idini ya isilamu kuko ntawurenza abagore bane egome hama icyo kibazo yaravuze ni uko nari nacishuye avuga ati turindire ku ingingo niba rero bwegu niho canke nitwamara kumva mu bizohoresha ibiganiro biriko biraba niho tuzosubira dutangaze tubabwire aho umuryango wose mu burundi komibu uhagaze ikibazo c'abaharika
egome tukiri kuri icyo kibazo nyine si iki kibazo cy'abagore benshi ndetse kica gikwegana n'ikibazo cy'igwirirana ry'abantu aho leta naho ni icyo kibazo isa n'iyagihagurukiye ku bijyanye n'igwirirana ry'abantu aho usanga n'ufise umugore umwe babuza kubyara abana benshi ariko umuntu akibaza abagore bane abana bazoca bangana gute leta izoca ibyifatamwo gute icyo kibazo nacyo cigurana ry'abantu ntimubona yuko idini ryanyu rishobora kuba rirenze amategeko y'igihugu atari make
icyo nyine muvuze ikigurana ry'abantu ariyo demografi nacyo nyine ni ikibazo kibaje ishinga haba mu burundi mbere no mu makungu nacyo gituma mu barongoye ngaho idini baragiye mu gihugu cya indonezi bagiye mu kibazo nk'icyo nyine cya demografi abenshi nagira mvuge yuko na isilamu icyo kibazo twese kiraturaje ishinga ikibazo kijanye no kuvyara abana benshi mbere na benshi ugasanga babavyaye babashize ngaho badafise n'ububasha bwo kubatunga icyo gihe rero natwe twama turiko turigisha aho rero mvuga abagiye muri indonezi bari bagiye kwiga mu bijanye n'ibi bintu vyo kuvyara abana bake bariko barerekana akamaro ko gukoresha burya buhinga bwo kugabanya imbyaro busanzwe bukoreshwa kwa muganga n'icyo gihe rero ahantu uvuga yuko natwe icyo kibazo kikaba turaje ishinga mu manama yose twaba twagize dukoranije abarongoye abandi mu gihugu icyo kintu twaba twagishize ahabona mbere tukongera tugahimiriza n'abantu kwijukira ahubwo cyane cyane ibikorwa byotuma bibateza imbere bijyanye no guha agaciro abana bibarutse bashobore kubatunga nk'uko bikenewe kuko ibintu bisigaye bihari byo kubyara abana ati imana yamumpaye n'iyizi kizomurera ibyo bintu turakwiye kubisezerera mu gihe tugezemwo kuko n'intumwa y'imana yarigishije ivuga ati abana banyu mubarere mu kiringo barimwo ahubwo ntimubarere mu kiringo mwe mwabayemo nimba abakera babayeho amatongo akihari ibintu byose bihari siko twaca turera abana bacu ubu tubabwire bati twebwe ngo udafite abana cumi ngo ntiwajya mu bagabo izo sizo nyigisho twotanga ubu ahubwo twobereka yuko ibintu byahindutse ata matungo agifite gutunga abantu benshi ahubwo biyubare babyara abana bashoboye kurera babatunganirize ubyara umwana uzashobora kwigisha kugaburira gutunganiriza byose ubuzima bwe bwa misi yose murakoze turafite gerard kuri telefone gerard mwiriwe
neza nera wiriwe umuturire anamushimiye cyane ikintu yagize mwashyize ko ekome ariko adusobanurira ibintu bya ramada bya ramada mwino mwino minsi babazemo iminsi imbere nini cyane yabishyizeho no kuri yongera aratanga n'impanuro ikibazo bitari bike urabona nawe ndifungire ekome jewe ngana nabo mu rumonge hari abo tubana nabo abayisilamu ni abantu bageze muri ino periyode usanga n'ukuri uko baziguye bagira neza imisano bakayiheba bakaba n'ukuri bakeye mu maso n'abantu iyo periyode n'ukuri benshi baraheba ibyo ingeso mbi bakorana nashaka kumubaza ko iki kintu mu burundi umengo gitera kibantasi kirusha abantu hakwibirana abantu baguma bakwibirana nta kuntu uri kuraraba abashehe abashehe abantu nyine bajyana nyine bakopereza no muri egirize sinzi kuvuga egirize sinzi no kirovono egirize ngira nubwo yarafite itumanaho rero bo bubatse umugore
egome egome bandanya ariko tukumva nabi ariko turakumva bandanya bo bagira umugoro uranyumva egome egome
ok bobo abo rero perezanta leshere rekwa bo bagira umugore umwe ugasanga bitunga umugore umwe mugabo bajya abantu bumvise amadi bumvise imyuzeye ibisobanuro abo nyine ugasanga bafise abagore bari gutuga ugasanga no kuri egome n'abantu bagerageza bakitunga mu basanga abana babayeho nabo bafite abagore benshi ndashaka kumubaza ko abantu b'abayisilamu benshi ego me umwanya munini umwanya munini bawumara bicaye ahantu wibanwa udukase kase mukaga bakabura ugasanga ku mugoroba arasize afungura ariko umuntu aguma yihumura
Eh, muratubabarira iyi telefone yiwe irumvikana nabi ariko ibibazo vyiwe turibaza yuko Kasimu Jafare yavyanditse ya, ya, yavyanditse. arabaza ati aba abari hejuru kw'idini kenshi usanga bafise umugore umwe ariko abandi ukabasanga bafise benshi Jafare uko niko bimeze
Bo, nk'uko nabivuze kare ni ibintu biri mu ikorowani bakakubwira uti twari umwe gushika kuri bane mugabo mu gihe ubona yuko udashoboye kubatunganyiriza bose umwe gusa niwe agukwiye aho nufata namba hariho abari hejuru mu idini bafise umwe ni uko batahuye iyo nyigisho hama hariho abandi rero baca babifata nk'abo batwara benshi benshi usanga babifashe nk'uko hejuru hejuru ugasanga ntibinjiye hagati bumve neza icyo uwo murongo usigura aho rero je mbona ko nkumbure yoba ari yomva ahubwo igikwiye kuba rero ni inyigisho nyinshi mu misigiti abo bashehe abo bayimamu bashikirize abo bayo- abo bayobora amasengesho babasigurire ibijanye n'uwo murongo uri mu ikorowani mu ki- muri sha- mu kigabane ca kane umurongo wa gatatu hama kuri ico nico yari avuze ngo usanga bari ku marigara ngo mugabo ngo ugasanga ngo iki mu by'ukuri turavye neza dusanga kenshi muravye mu ntara zose usanga abantu b'abayisilamu baba ku masantere haba babaye ku masantere usanga habera udukorwa twinshi mbehe n'ahandi usanga baca batangura bavuga bati dufatiye nk'akariro nk'i Bujumbura mu buyenzi bakavuga ati ngo abayisilamu ngo birirwa bicaye ngo mugabo ugasanga aho batahasa neza barya neza burya umuntu eh, kugira aronka ibintu si uko aba ari we ariko arakora natwe turamaze icyo kintu cyaravuze kuva kera turanagitora duca dusanga bajya abantu usanga bicaye hajya baba bafise abandi bantu bariko barabakorera ibikorwa bariko barabakorera haba mu mazu ajya adandaza amapiyesi ivyuma vy'imiduga canke mu magaraje n'iki cyangwa ugasanga hajya nyene bicaye ni hafi y'aho bakorera umukiriya aje baba bamubonye nk'ejo baca bamwakira ni ukuvuga rero yuko nka bamwe bahora baca bitwaza ati "Oh, ngo ku murango birirwa bicaye ku mugoroba ngo bakaja mu kuzimu ni ukuri ivyo bintu eh, sivyo na gato kuko umuntu aja mu kuzimu urumva yuko twamugereranya nuko ari nk'umupfumu mugabo abantu usanga ari abantu nyene bari ngaho ari abantu bazwi ngaho mu kibano kuri usanga bafise ibintu byabo bakora babikorera ahandi mugabo basanga bariko barabakorera kuko kenshi na kenshi mbere eh, ni naco kintu turiko turigisha ubu eh, kuko vyaragaragaye yuko abantu nk'abo b'abayisilamu benshi akenshi usanga eh, kubera ibikorwa nk'ivyo usanga batamurika abana babo mw'ishure baca babashira muri ivyo bikorwa vyabo ugasanga nabo abana hajya amashure kubera babona na base babayeho bakora utwo tuntu mugabo rero tumaze iminsi dutanga inyigisho ahantu hose bahimirize abana babo baje mu mashure bace ubwenge kuko ivyo bikorwa vy'inguvu bakora mu gihe batoza bagifise inguvu bazobura ingene bibeshaho mugabo umwana yarize akaronka ayo madiplome iyo diplome yiwe niyo izomugaburira gushika n'ubusaza bwiwe ego me murakoze twakire reveriye reveriye mwiriwe ego me munyarutse
mbanze kubaramutsa yego
nutatu tubiri nashaka kumubaza ntitukumva neza reveriye mwoduza ijwi
ati n'utubazo tubiri nashaka kumubaza yego
ngaha mu burundi hoba hari imiryango ingahe y'abe- y'abayisilamu kujya kuntu usanga hari nk'abashi- nk'abasunite abashihi nk'ubwo nuki- tudashaka kumubazako Mm.
ikindi nacyo ti- kenshi turakunze kumva nk- hariho ahantu usanga usanga havuka nk'imigwi igana bavuga yuko ari imigwi yegukira idini rya isilamu none abo ntawe abivuga ko iki turabye kubera kenshi usanga bakora nabi hajya nko muri nigeria nk'abajya abana b'abakobwa batwaye bo babivuga ko iki ese ni cyo gikorwa c'imana canke n'ubugizi bwa nabi boba bakora Murakoze.
ego mico kibazo asa n'uwari yacisha ariko nta kibuza yuko ashobora gusubira kukinonosora neza kasimu jafari ibijyanye n'imiryango yatanze uburorero bw'abasunite ndetse n'abandi bitwa ku bundi bwoko i burundi hari imiryango cyangwa itandukaniro riri hagati y'iyo miryango y'abayisilamu n'ibyo by'iterabwoba mu byishyurire rimwe
ku bijyanye n'imigwi ihari y'abayisilamu mu burundi hariho abasinite ni nabo benshi bo ku bice birenga mirongo icyenda na bitanu ku ijana hakaba hariho rero n'abo bandi bita abashite mu burundi nta ntitwavuga ngo baragwiriye cyane baba batanguye kuhaba nk'ubu kuko bari nko ku gice kimwe cyangwa munsi y'igice kimwe ku ijana umva rero iyo migwi irahari mugabo abahari benshi ni abasinite abasinite nibo benshi ntaguciremo imbere yo kubandanya abo basinite n'abashite ntibajya tubona bafise urukoba rw'abarabu canke mu barundi ho ngira yifuje no kumenya mu barundi kama
aho roje mvugiye ku rwego rw'abarundi abarundi bo ngaha mu burundi abasinite nibo benshi kuko dufatiye kuri ibyo abasinite n'abashite abasinite ni ukuvuga ni abantu b'abayisilamu nyine kurya bisanzwe n'abashiyite ni abayisilamu gusa usanga hari agatandukaniro gatoya mugabo katotuma tuvuga duti ni imigwi itandukanye rwose
abasinite bemera iki abashiyite bemera iki
bose bemera kumwe abasinite bemera yuko imana ari imwe rudende kandi yuko na muhammad abona bishobwe kuri we ari intumwa y'imana yatumwe ku bantu kuza kubigisha ijambo ry'imana bose barabyemera ubwabo rero dufatiye kuri ako kajambo shiyite shiyite ni ukuvuga umugwi shiyite rero tuvuga ko hari akantu k'agatambiro gatoya kuko hariho ibi utundi tuntu bemera dufatiye nko kwemera kwabo musize ko baramubona amateleviziyo hajya bagenda bikata dufate n'imipanga cyangwa ukumva bavuga abana bitwa Hassan na hussein abo nabo barabuzukuru b'intumwa y'imana muhammad sallallahu alaihi wasallam naho rero ako niko gatandukaniro gusa kahari yuko bobo hariho twafata yuko bo bifata nk'umuryango nk'umuryango dufate umuryango w'abanaka n'umuryango w'abanaka baba b'abashiyite bifashe ko hari uwundi muryango bakomoka nk'ubu twavuga ati abayisilamu bose hamwe n'abo kwa minani bagaca haba nk'undi nk'akandi kagwi agakorera abo kwa nyabenda natwe dufashe tugire kominoti yacu ubwo niko bimeze n'ubu rero umuryango muri n'uwo abasinite abo bashite nabo ni uwundi mugwi uca wiyitirira umuryango w'uwari umusangirangendo w'intumwa y'imana ariwe yitwa ali mw'icyo gihe ako niko gusa gatamiye ko nayo ubundi bose bemera imana imwe n'intumwa yayo amadi egome yabajije n'ibijyanye n'imigwi y'iterabwoba arafatira ku karorero ka boko haramu muri nigeria n'abarya bakobwa bari bafashwe naho mwari mwabyishyuye mugire ko mumwishyure
yego nari navuze yuko aba bagwana twebwe nta kibanza na gitoya ngaha mu burundi tubaha kuko gushika ubu ntiturabona neza icyo bagwanira yaba bagwana bavuga bati hariho abantu bagwanya ubuyisilamu ngo barafata abasilamu ntibasenge cyangwa barababuza ibini barabuza uburenganzira bwabo ntibambara amakanzu bagira iki aho twavuga yuko boba bariko baratoteza idini rya isilamu mugabo idini ya isilamu irahari ku isi yose irahari ntawuyirwanya irazwi n'amategeko icyo gituma tuvuga duti abo bagwana nkumbure bafise izindi ntumbero zabo bisangije mugabo intumbero rusange hamwe twavuga duti isi yose ngo bagwana ngo bafike oya usanga ari akagwi kanaka gafise intumbero zabo zaba ari iz'amaronko zaba ari iz'iki ntabyo tuzi mugabo twebwe aho duhagaze ntitubashyigikiye na gato dushyigikije ibyo bikorwa by'iterabwoba ahubwo turi no mu babirwanya murakoze kasimu jafare umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu burundi turagushimiye
turabashimiye natwe murakoze cyane egome ni n'aha duciye turangiriza ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa mbere ariko ibindi biganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya mugume kuri radiyo zanyu muri kumwe na mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro fatuma arimasi karara niwe yadufashije kwegeranya iki kiganiro ibiganiro bica ku ijwi rya amerika nkunda begeje kubivuga birabandanya